Boniface Almas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne karekezi reka mbanze ngushimire cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuza n'abadukurikiye ikiganiro cyacu kiribanda ku nsanganyamatsiko y'inzira bamwe babona ko yoroshye abandi bakayibona nk'inzira y'umusaraba yo gukora politiki mu rwanda byemewe n'amategeko utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kugeza ubu ku butaka bw'u rwanda harabarurwa amashyaka n'imitwe ya politiki cumi na rimwe yemewe gukorera mu rwanda muri ayo avuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ni abiri ayo nayo ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryashinzwe na depite frank habineza ndetse n'ishyaka pesi imberakuri metre bernard ntaganda abereye perezida fondateri nyuma ryaje gucikamo ibice igice cyemewe n'ubutegetsi ni ikiyobowe na depite christine mukabunani kugeza ubu mu rwanda kandi haragenda havuka amashyaka nka darufa umurinzi rya madame victoire ingabire nyuma yo kuva mu ishyaka fd inkingi yari abereye perezida hari kandi metre bernard ntaganda perezida fondateri wa pes imberakuri ryacitsemo ibice pdp imanzi rya dewo mushayidi wakatiwe gufungwa burundu n'ayandi atemewe ishyaka rya vuba riheruka kuvuka ni ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda rwandizi platform for democracy rya bwana christopher kayumba uyu yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda umushakashatsi umwanditsi umusesenguzi icyarimwe n'umunyamakuru uretse mu rwanda menshi mu mashyaka ba nyirayo barayashingira hanze y'igihugu aha ntiwayarondora yose kubera ubwinshi bwayo ariko hazwi cyane ni nk'ihuriro nyarwanda warenesi rya generali faustin kayumba nyamwasa naryo ubu ryacitsemo ibice impuzamashyirahamwe mrcd ryayoborwaga na bwana paul rusesabagina ubu uri mu butabera bw'u rwanda aregwa gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rwanda fda inkingi n'ayandi ubusanzwe intego yo gushinga amashyaka ku babisobanukiwe bemeza ko ariyo kugera ku butegetsi bivuze ko uwatangira ishyaka none rigahita ryemerwa n'amategeko yaba afite byibura amahirwe yo kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane igihe yagira ubwo bushake ndetse no mu matora y'abadepite mu nteko ishinga amategeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ariko si ubundi koko ni ngombwa ko habaho amashyaka menshi mu gihugu abari mu gihugu bataremerwa se bo bavuga iki kuri bagenzi babo bashinga amashyaka bari mu mahanga kandi bose bavuga ko bafite intego yo kugira ibyo bahindura mu rwababyaye ibisubizo ni muri dusangire ijambo mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bwa fpr inkotanyi ko butihanganira abatavuga rumwe nabwo iyo miryango irimo amnesty international na human rights watch ivuga ko gushinga ishyaka mu rwanda byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi ikanenga perezida paul kagame ko mu myaka amaze ku butegetsi yashyize ingufu zidasanzwe mu kwigizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe nawe yakunze kubasubiza mu bihe bitandukanye aha ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi leta ntiyihanganira abatavuga rumwe nayo abataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga gukora kwiteza imbere kugira ngo tuvane mu mateka yacu uvuga ngo ntari kumwe nabo ari abatumire bacu mu kiganiro ni christopher kayumba washinze ishyaka rpd hari kandi metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri uyu yashakaga guhatana na perezida kagame mu matora ya bibiri na cumi birangira akomereje muri gereza afungwa imyaka ine murumva kandi depite frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yiyamamarijeho gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi aratsindwa atsinda amatora y'abadepite bibihumbi bibiri na cumi n'umunani mbahaye ikaze dutangiranye na kayumba tubwira imvano yo gushinga ishyaka rpd urakoze cyane umuryango wa politiki twashinze mu cyongereza bawita rwandizi platform for democracy mu kinyarwanda agenekereje ni umuryango ushaka guharanira demokarasi mu rwanda icyo gitekerezo cyo gushinga uwo muryango wa politiki gituruka mu bintu bitatu icya mbere ni ibibazo byagaragajwe na kovide cumi n'icyenda ndetse nanabyandikiye ibaruwa perezida wa repubulika mugaragariza yuko covid yatumye abanyarwanda benshi bakena hari benshi bafashwe na polisi hari benshi bafunzwe hari na benshi bagiye bacibwa amande ibyo bibazo byo covid yagaragaje hari n'ibishamikiye ku mateka yacu ibibazo bijyanye no kubahiriza amategeko ibibazo bijyanye n'ubukene bwa karande ibibazo bijyanye n'akarengane n'iki icyo nicyo kimwe mu cyatumye dutekereza gushinga umuryango wateza imbere kwishyura ukizana umuryango wateza imbere icyo ni icya mbere icya kabiri cyatumye dushinga uyu muryango wa politike ni ukugira ngo duteze imbere politike ishamikiye ku rukundo rwa bene wacu rw'abanyarwanda idashingiye ku kubeshyerana ku ivangura guheza kuko ugiye kureba mu mateka y'u rwanda akenshi politiki yagiye ishingira ku ivangura uwo muhanganye mu rwego rwa politiki aho kumubona nk'umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye nkawe kandi ubifitiye uburenganzira ukamubona nk'umwanzi ugiye kureba kuva muri za mirongo itanu n'icyenda niko byagiye bigenda iyo politiki rero ni na politiki ishingiye ku bitekerezo ntabwo ari politiki ishingiye ku bwoko cyangwa akarere cyangwa uko umuntu yavutse ni na politiki ishingiye ku mategeko icya gatatu eh, navuga muri rusange ni uko dufite ibitekerezo bitandukanye n'amashyaka yandi yose ya politiki yabayeho mu rwanda kugeza ubu ibyo bitekerezo ni ibitekerezo bi- bishingiye ku kuntu umunyarwanda agomba gufatwa twemera yuko umunyarwanda agomba gufatwa nk'ukomokaho ubutegetsi nk'ukomokaho ubukire twemera yuko utuma igihugu gikora ni umuturage akazi ka leta kakaba kumushyiriraho uburyo akora Re- ntabwo ubukire bukomoka kuri leta kuko leta ishyirwaho n'abaturage niyo mpamvu twemera yuko eh, leta agomba kuba umukozi w'abaturage ntabe umubyeyi w'abaturage buri munyarwanda afite umubyeyi we ibyo ngibyo biri mu ibaruwa wari wandikiriye perezida wa repubulika paul kagame Nibyo.
umwibutsa ko uh, leta si umubyeyi ahubwo leta ni umukozi w'abaturage kimwe mu myemerere yacu ugiye kureba amateka y'iterambere imyaka irenze igihumbi ibihugu byagiye bitera imbere byateye imbere bimaze kwemera yuko umuntu ukomokaho ubukire n'ubutegetsi bwose ni umuturage hanyuma leta ikaba umukozi w'umuturage ikamushyiriraho uburyo uyu muturage akora yisanzuye adatinya niba ari umunyamakuru nkawe ukagira ubu- ubwisanzure bwo gukora itangazamakuru nta kintu utinya kubera yuko nk'umunyamakuru urakorera abaturage kugira ngo bamenye ibibakorerwa bi- ubwo udakora neza bamukureho icyizere uwahise akeka ko iri shyaka rpd mu mpine nkurikije uko mwaryise bwana kayumba warishinze kubera ibibazo wagiye unyuramo mu butabera no mu zindi nzego nk'umunyamakuru yaba yari yibeshye yaba yibeshye cyane kandi nk'uko ubizi eh, jye maze imyaka nibura makumyabiri n'ine eh, nkora itangazamakuru nigisha itangazamakuru nkora ubushakashatsi ku iterambere umutekano na demokarasi ntabwo nari nigera ntekereza na rimwe kujya muri politike no gushinga ishyaka kuko jyewe ibyo nakundaga n'ibyo ngikunda ni ibintu bijyanye no kwandika gusesengura gukora ubushakashatsi no, no kwigisha impamvu rero narishinze ntayihuriye n'ibyo nanyuzemo bijyanye n'ibyo wari uvuze ahubwo muri ubwo bushakashatsi maze imyaka makumyabiri n'ine nkora mvugana n'abantu batandukanye usanga abantu abo mvuganye nabo icyo gihe cyose iyo ubabwiye uti kora iki kintu nk'abanyapolitike najyaga nganira nabo bakakubwira bati kuki udakora iki ati icyo ngicyo ugikoze rwose ubwo se urabona o- o- wabishobora umunyamakuru wambwira uti mukora itangazamakuru rishingiye ku bunyamwuga n'iki ati se mu buriya nta- uragira ngo wabikora ntabwo babikubuza Igi- impamvu rero eh, ntangiye is- ishyaka ni uko nabonye yuko hari ibintu bidahinduka kuko abantu bitinya kubera ko abantu bategereza ko ibintu bitahinduka bakagenda bishyiramo yuko hari ubibabuza n'ikindi ni ikintu gishyigikiye nanone ku byo nize iyo myaka yose usanga hari amashyaka menshi ya politiki akorera hanze y'igihugu abo mu rwanda bakayanenga kandi nanjye ndayanenga kuko ntabwo ndabona ishyaka rituma ibintu bihinduka rikorera hanze rikaba ngo rirakorera abanyarwanda turashaka rero kugira ngo ibyo bitekerezo bizatuma u rwanda rukira rukava mu bukene u rwanda rugira amahoro arambye n'umutekano tubikorere hano aho kubikorera hanze bimwe mu byo muvuga mwashingiye iri shyaka ryanyu harimo iyubahirizwa ry'amategeko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu uko bihagaze mu rwanda mubona ibiriho bidahagije aha mushaka kuvuga iki icyo dushaka kuvuga ni uko eh, uko eh, ibintu bikorwa ubu usanga bicumbagira akantu ufata urugero nk'ukuntu amabwiriza ya kovide cumi n'icyenda yagiye ashyirwa mu bikorwa mwebwe b'abanyamakuru mwagiye mubivuga muti uyu munsi bafasha aba n'aba babaca amanda ya n'aya barabafunga ariko ugiye kureba nta tegeko na rimwe bavugaga bakurikije ababikoraga baravuga bati turakurikiza amabwiriza amabwiriza adashingiye ku mategeko ni amabwiriza ameze gute ugiye kureba rero muri rusange ibintu bijyanye no kubahiriza amategeko ni ibintu ugomba gushyiramo ingufu kubera ko usanga bigicumbagira n'ibintu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse namwe abanyamakuru mumaze igihe kinini mubivugaho na n'iyi miryango itandukanye igenda ibivugaho ko hari ikibazo ndetse n'iriya baruwa wambazaga iyo nandikiye perezida wa repubulika n'ibyo ngibyo nabishyizemo mvuga yuko hariho aho uburenganzira bwa muntu butubahirizwa bikaba ariyo mpamvu twatangisha kugira ngo tubishyiremo ingufu nkibaza rero yuko i- ufasha abanyarwanda neza niho wubaka icyizere cy'ejo hazaza bagakora bisanzura none se kayumba twari tuzi nka mwarimu kayumba twari tuzi nk'umushakashatsi kayumba twari tuzi nk'umunyamakuru kayumba twari tuzi nk'umuntu utanga ibitekerezo mu buryo bwisanzuye cyangwa bwigenga yinjiye muri politiki sibyo ibyo bintu urumva bitazagongana ahubwo ibyo bintu biva indimwe hari icyo bipfana kubera yuko ibyo muvuga mu itangazamakuru ibyo maze imyaka myinshi nandikaho mu itangazamakuru ni ibintu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu iterambere ry'igihugu ubutabera bifite aho bihuriye na politike ngiyemo ugiye no kureba bifite n'aho bihuriye no kwigisha kuko urabizi ko muri kaminuza nigishaga ibintu bijyanye n'itangazamakuru ibintu bijyanye n'iterambere ibintu bijyanye n'amahoro n'umutekano ariko no muri politike iz- ibyo byose birimo ubu najyaga mbwira abanyeshuri banjye ko bampembera ibintu bitatu gutekereza kuvuga no kwandika no muri politike birimo kandi navuye ko no, no kwigisha biri biri mu maraso yanjye nzakomeza mbikore uzi ko dufite na kiriya kigo gihugura abanyamakuru nzakomeza mbikore kandi hari aho bihurira na politike kuko politike ni ubuzima bw'abaturage ni iterambere ry'abaturage ni umutekano wabo ni ubutabera bwabo kayumba ushinze ishyaka rpd urishinze nyuma y'umwaka uvuye muri gereza niba ntibeshye mu rwanda ufite imiziro ntabwo ufite impungenge ko ishyaka ritazemerwa nta mpungenge mfite kubera ko nk'uko ubizi ishyaka rikora mu buryo bwa kinyamwuga ishyaka rishingiye ku bitekerezo byiza ntabwo riba ari iry'umuntu ahubwo ubu ngubu ugenda umuvugizi waryo rifite abandi banyamuryango benshi badafite umuziro n'umwe bashaka kurikorera bemera ibitekerezo birikubiyemo ko u rwanda ari urw'abanyarwanda bose bafite uburenganzira kuvuga icyo bashaka gukora ibyo- icyo bashaka kandi kubaza leta icyo ikora n'ibyo ikora biri mu nyungu zabyo ishyaka rero kubera yuko atari umuntu nta kibazo na kimwe mfite tugiye mu maraporo y'imiryango mpuzamahanga yakunze kuvuga ko gushinga ishyaka ku butaka bw'u rwanda n'ihurizo rikomeye kurusha gushinga ikigo cy'ubucuruzi ubajije n'abahinzi nabo bakubwira ko ubuhinzi nabwo bugoye kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka ntabwo nemera ko atangirira ku byoroshye kuko ibigoye nabyo biri mu bushobozi bwacu kubihindura ntekereza rero yuko nubwo haba harimo imbogamizi kandi wowe nanjye turabizi yuko imbogamizi zihari imbogamizi ziberaho kugira ngo zikurweho n'abantu twebwe rero twemera yuko imbogamizi zihari tuzazinyuramo ishyaka rikemerwa rikandika rigakora kubera ko icyo rigamije ni ibintu byiza bizatuma u rwanda rutera imbere ntabwo mbona impamvu n'imwe ritakwemerwa tujye ku ibaruwa hafi y'amapaje icyenda ibaruwa ifunguye ibaruwa ndende wandikiye perezida wa repubulika paul kagame yaragusubije wabonye igisubizo cyayo ntabwo nigeze mbona igisubizo cyanditse cyangwa kitanditse eh, kandi nk'uko nanakubwiye kubera ko nta n'igisubizo nabonye ni na kimwe cyatumye tuvuga tuti ibi bitekerezo byari bikubiye mu ibaruwa ubwo nta n'igisubizo twabonye reka dukore ku buryo twakomeza gukora ku buryo ibibazo twagaragaje ahubwo twatanga umusanzu mu buryo bufatika mu buryo bwa buri munsi kugira ngo bikemuke dusangire ijambo imaze kumva kayumba yanegeye metere bernard ntaganda uyu avuga ko gukora politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ari nko guheka umusaraba nabanje kumubaza igihe byabafashe mu kwandikisha ishyaka ubundi muri mirongo cyenda na rimwe hashingwa amashyaka nta nubwo byigeze bitwara ibyumweru bibiri cyangwa bitatu kugira ngo yemerwe ngabo nawe mbwira njye byantwaye hafi amezi icumi kugira ngo ishyaka ryemerwe nakundaga kuvuga ko gukora politiki mu rwanda ari uguheka umusaraba niryo jambo rya mbere navuze umunsi ntumiza kongere ya mbere y'ishyaka pesi imberakuri nabwiye abarwanashyaka abari baje gushinga ishyaka ko dutangiye inzira y'umusaraba cyane cyane ko nari nzi ishyaka rya fpr mbona imikorere y'ishyaka rya fpr mu buzima bwawe bwa politiki by'umwihariko ku butegetsi bwa fpr n'iki wumva cyakubayeho kikomotse ku bikorwa bya politiki utazibagirwa Eh, ni ikibazo gikomeye ibyambayeho ni byinshi ariko kuvuga ko ntazabyibagirwa nkeka ko muri nge singira inzika ntabwo ngira inzigo kuba rero mwava ngo hari ikintu azibagirwa byashaka kwitwa nk'inzika cyangwa inzigo oya icyangombwa numva ni uko fpr yakwemera ibyabaye ndavuga ibibi yankoreye twakwicara tukabiganiraho bikanibagirana tugatera intambwe tujya imbere ariko kandi izo ngorane nubwo naziciyemo buri teka nshimishwa no gukora n'ibintu bikomeye bikaba akarusho iyo nakoze ibyananiye abandi ni amateka ibikomeye nacimo ni ibihe umunsi nashingaga ishyaka pesi imberakuri hari igihe twakoresheje inama abapolisi baraza abahagarariye imirenge baraza abakodifensi baraza baradushwiragiza imishwaro inama ntiyaba byaragoranye ariko ngira imana urabona hano iwanjye mu rugo bose baraje hano mu rugo mbaha amatike ababishoboye baragenda abandi barara hano mu rugo urumva ko cyari igikorwa kitari cyiza kandi igikorwa gikozwe n'ubutegetsi ibyo ku rundi ruhande byarananshimishije kuko navuga nti nibura aha barwanashyaka banjye bashaka ko dufatanya ngo gushinga ishyaka bemera guca muri ibi bibazo muri ako kababaro abangaba nibo barwanashyaka b'ukuri ibindi rero ni ukuba narafunzwe ko umuntu yarafunzwe ntawe bitababaza ni ibintu bikomeye cyane cyane kuba narafunzwe kandi nzira ubusa wamenye ko bwana christopher kayumba nawe yashinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi yise rwandizi platform for democracy aba yaguteze amatwi muri urwo rugendo wanyuzemo wamubwira iki Eh, nabyumvise nta n'ukuntu ntabikurikirana cyane cyane ko christophe kayumba nagiye mwumva mu bitekerezo agenda agatanga ari umwana arimo muri iniverisite ari n'umunyamakuru ngira ngo hari ibyo arabanje no gutegura muri we mu gushinga rya shyaka icyo namubwira rero namubwira ko agomba gushikama akumva ko ibyo agiyemo atari ibintu byoroshye ariko nanone kuba bitoroshye ntibivuga ko bidashoboka ni karibu eh, nkeka ko n'ishyaka rye riri mu murongo w'amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka rya fpr ariko nkeke ko atazaba umurongo wa za Green Party kuko nazo zivuga ko zitavuga rumwe na FPR cyangwa se ba bandi bitira PS imberakuri ndashaka kuvuga nyakubahwa depite Mukabunani nkeka ko atazafata umurongo nk'uwabo asibye ko ntabwo byoroshye kudakorera mu kwaha kwa FPR amashyaka atabishobora ni makeya nizere ko rero azagerageza gushyira mu bikorwa ibyo yatangarije abanyarwanda rwose yatanze umurongo mwiza azabishyire rero mu bikorwa imvugo izabe ingiro guhangana naryo rero bisaba imbaraga nyinshi hari imbaraga za mikoro ibyo ni ngombwa hari imbaraga z'ubumenyi hakaba n'ikindi gikomeye cy'akaya ibyo bintu bitatu utabifite ntabwo na rimwe ushobora guhangana n'ishyaka rya fpr ariko kandi nkeka ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na fpr tugomba kugerageza kuyiha ubutumwa buyihumuriza tukabubwira ati fpr ifungure urubuga rwa politiki yemere ko abanyarwanda basangira ibyiza igihugu gifite Maitre Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri nakubaza nti muri shyaka navuga ritaremerwa gukorera mu Rwanda nkurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya ary'amatangazo mwandika ibitekerezo munyuzamo mubona ubutegetsi bubiha agaciro bute reka wenda nkosore gatoya eh, hari abanyamakuru bakunda gukora iryo kosa bavuga ko ishyaka ps imberakuri ritanditswe dutangira iki kiganiro nakubwiye ko ps imberakuri ari ishyaka ryemewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kuba haraje ibice bibiri mu ishyaka ps imberakuri ntabwo bivuga ko ishyaka ps imberakuri ritanditswe erega hari n'ibyo mutazi nta nubwo ari ibice bibiri muri pesi imberakuri harimo hafi n'ibice bitanu nkeka ko rero abitira pesi imberakuri ni benshi mu rwego rw'amategeko iyo mu ishyaka havutse ibibazo ntibishobore gukemuka bikurikije itegeko shingiro ry'ishyaka icyo gihe hitabazwa inkiko kugeza ubu rero nta rukiko rwari rwavuga ngo metero ntaganda bernard ntabwo ari perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri nta rukiko rwari rwemeza ko uriya mudamu cyangwa n'abandi nibo bayobozi b'ishyaka pesi imberakuri bivuze ngo rero mu rwego rw'amategeko ishyaka pesi imberakuri ni ishyaka rimwe mu rwego rw'amategeko ishyaka pesi imberakuri riyobowe na metero ntaganda bernard perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri ngarukire ku kibazo wari ubajije cy'amatangazo icya mbere amatangazo yose dukora tuyakora mu nyungu z'abaturage tuyakora rimwe na rimwe twereka fpr cyangwa se leta y'u rwanda umurongo yagombye gufata mu gukemura ibibazo igihugu gifite ikindi cya kabiri twerekana ko tunariho nk'amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka rya fpr kuko n'iyo dusohoye itangazo hari n'igihe dutumizwa n'inzego z'ubutabera batubaza ku matangazo tuba twasohoye byumvikana ko rero aya matangazo bayasoma kandi rimwe na rimwe asige kubigiza nkana ibyo tuba twavuze mu matangazo nabo babona ari ukuri icyo narangirizaho ni uko n'aya matangazo tuyaha n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bamenye niba koko mu rwanda ibihakorerwa ni ibiki yewe nta nubwo ari n'amahanga gusa n'abanyarwanda ntabwo bagomba kumva ubutumwa bumwe bw'ishyaka riri ku butegetsi kuko no mu buzima busanzwe bwa buri muntu nta muntu ubyina umudiho umwe abanyapolitike barongera barayirikana imana intebe barongeye batubwira ko barya bahise baramano ngo mushaka bakoze ibyaha baradusaza turayoberwa bati none wirinde abakurikiye ijwi rya amerika nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ingingo yo gukora politiki mu murongo utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda uri ku butaka bw'u rwanda murumva eh bagira ubusa reka noneho ku musozo mbumvishe depite frank habineza ukuriye ishyaka democratic green party of rwanda nawe yemera ko bagitangira byari nko guheka umusaraba urebye eh, inzira twaciyemo ntawe wa- nakwifuza ko hari undi muntu wayicamo kuko tuba byadufashe imyaka ine yose kugira ngo ishaka ryacu ryemerwe twebwe twatangiye mu gihe cyari kigoye kubera ko twatangiye muri bibiri n'icyenda mu gihe eh, abantu bose nta muntu wumvaga ibintu by'uko waba ashobora gukora ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nta muntu ubona ko hari ikibazo twe tukagaragaza ko hari ibibazo tubona bigomba gukemuka kugira ngo ibintu bigende neza kubera iyo mpamvu habaye resistance ikomeye cyane twarakubiswe twebwe ngira ngo bizi dukoze amakomero yacu noneho twongeye dusaba urundi ruhushya turarubona zari tariki mirongo itatu z'ukwa cumi bibiri n'icyenda aho bita kuri saint paul naho ni ku ruhande rwa saint famille ya kiliziya naho ubu nama iratangira note wa leta yari ahari twari dufite abantu barenze igihumbi na magana angahe atanu
rwose iyi nama igezemo hagati abantu babazimije amatara bateruye intebe barazitukubise eh, ba- bamwe bari bafite n'imbunda za pisitori akavuyo kaba karavutse abantu barirukanka noneho bibi cyane bamwe turabafata nyuma yaho turabasohora tumaze kubasohora hanze nuko nyuma yaho tuza kubashikiriza polisi mbwira abantu noneho mugaruke dukomeze abantu batangira kugaruka bamwe ba- abashoboye kugaruka Eh, ariko umuyobozi mukuru wa polisi ku rwego rw'umujyi wa kigali araza ahita avuga ati inama ndayihagaritse kubera ikibazo cy'umutekano ubwo kuva icyo gihe baravuga ngo twikubise ngo twasabye impusha biranga bibiri na cumi biranga birananirana biba bibi byaje kugera mu kwa gatandatu kwa karindwi biba bibi cyane ndetse na visi perezida wanjye aza kwica ubwo gasinyaguro yicaye mu ntara ya butare ubwo ariko hagati aho nanjye hari hari byinshi bivugwa ko nshobora gupfa eh, ariko nanjye nkajya mbona amamoto ankurikira ndetse nandikiye na polisi na minisitiri w'umutekano basaba kumwungindira umutekano ko byari bimeze nabi cyane anyway nyuma y'urupfu rwa visi perezida wanjye urumva n'amatara yaragiye kwegera byari bimeze nabi cyane byabaye ngombwa ko tuba mu gihugu nibwo njye nagiye burayi muri swede njye namazeyo imyaka ibiri nza kugaruka nyuma yaho nongera gusaba ubwo byari mu bibiri na cumi na kabiri byakunda ubwo nyuma yaho umwaka wakurikiyeho nibwo twakomeje kugerageza paka mu kwezi kwa munani nibwo twaje eh, kwemererwa navuga ko twagize experience mbi cyane kugira ngo ishyaka rishinzwe ariko bimwe byateraga ko n'abantu batabyumvaga ndetse n'abantu kumva ikintu gishasha bakumva ko ari ikibazo bamwe bakayifata nk'aho turi inyeshyamba icyo gihe tu- twandikaga dusaba biraro ko wari uyikuriye yari visi perezida w'ishyaka riri ku butegetsi ugasanga nyine wandikira visi perezida w'ishyaka ari nawe minisita wabishinzwe agomba kubandika ati turasaba ko mutwemerera kubuhaka cyangwa se kuba- kubakuraho ukumva nyine cyari ikibazo gikomeye cyane ariko nyuma yaho twarabigaragaje ndetse twabitanzemo no muri raporo y'indorerezi zari zije mu matora turababwira ko ikintu kigomba guhinduka baza kubishyira no muri rekomandasiyo biza guhinduka noneho baza gushima ikigo cya rgb ubu nicyo cyahawe inshingano zo kwandika imitwe ya politike noneho nkumva ibintu byaroroshye kurusha mbere none mufite imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko mufite n'undi muri sena twavuga ko mukigera muri iyo myanya mukorana mute n'abandi mufite ijwi ryumvikana bimeze bite niba mukurikira ibikorwa byacu mu nteko ishinga amategeko n'ubundi twagiye mu nteko ishinga amategeko nk'ishyaka rya opozisiyo twakomeje kugaragaza ibitekerezo byacu bitandukanye ariko kandi kubera inteko y'u rwanda itandukanye n'izindi nteko eh, zo muri east africa urabona mu rwanda aho bitandukaniye iyo ugeze mu nteko n'ubwo ugiye uhagarariye ishyaka ariko itegeko nshinga uteganya yuko uri umudepite w'igihugu bitandukanye tuvuge ni bugande bugande iyo ugiyemo uhagarariye ishyaka niba ari fdc cyangwa niba ari nrm uba uri umudepite w'iryo waho none ukaba n'umudepite w'akarere aho wavuye noneho mu rwanda yego uri umudepite w'ishyaka ariko ntawe ushobora kuvugisha ijambo ishyaka ryawe mu nteko kuko uba uvuga iby'igihugu cyose so ibitekerezo turabitanga tukabitanga nyine tubitangira abanyarwanda bose ntituvuge ishyaka ryacu ah, ariko tukadura ubundi ibitekerezo by'ishyaka tukabitanga kandi birumvikana kandi ngira ngo ibitekerezo byacu bihabwa agaciro ko byinshi biri no muri manifesito yacu tugenda tubivugiramo muri ibi bitekerezo dutanga rimwe ukagenda bikunda byemerwa gahoro gahoro ntabwo biba byoroshye kubera ko turi nyamuke ariko ijwi ryacu rirumvikana kandi rifite agaciro mwamenye ko bwana christopher kayumba nawe yashinze ishyaka avuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda rigamije demokarasi yego twarabimenye mwabyakiriye mute njyewe rwose byaranshimishije cyane kubera ko navuze ati ni izindi mbaraga twungutse nagira amahirwe ah, kubahiriza ibyo amategeko ateganya akemererwa ni irindi jwi rizafasha mu kugira ngo ibintu bigende neza tungane mu rwanda ukurikije icyo wise inzira y'umusaraba mwanyuzemo mu myaka ine na nyuma yaho icyo wamubwira ni iki icyo namubwira ni uko icya mbere asome neza amategeko ibyo ateganya ndetse akurikije ibyo amategeko ateganya icyo nicyo cya mbere icya kabiri yirinde eh, ibintu bibiri icya mbere yirinde abantu bashobora kuba bafite amateka afite ibyaha bakurikirana icya kabiri yirinde kuba habaho ingufu cyangwa se abantu bafite ingufu za gisirikare bamwegera kumufasha cyangwa se kuba yakoreshwa n'igihugu icyo ari cyo cyose cyo hanze ibintu nk'ibyo yabyirinda kubera ko ah, iyo umuntu atangiye umutwe wa politike habaho intere nyinshi cyane ziza kuko abantu benshi baba bakeneye kumenya ibitekerezo bishasha Ah, ushobora no gusanga n'abandi ah, bifuza kurwana byarabananiye bakaba bashaka kuba mwakorana cyangwa se n'abandi bashobora kuba ku rwego internationali bashobora gushaka ko mukorana mu rundi buryo barakoze cyane abo batumire bacu bose twaganiriye muri dusangire ijambo mpereye kuri bwana christopher kayumba uherutse gushinga ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri ndetse na depite frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda bose mbashimiye ku musanzu wabo mu kiganiro kiganiro ndetse namwe mwadukurikiye ndabashimiye abanyarwanda bagira bati ararekwa ntashira na rin erha bagira ubusa mukomeze kunegerwa na gahunda zacu naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira